Iri ni ijwi ry'Amerika ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni saa kumi n'imwe n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose muri kumwe na Etienne Karekezi hano i Washington uyu munsi ni kuwa gatandatu dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni eugenie mukankusi basuhuza ni igihe ubagezaho amakuru icyorezo cya korera kimaze guhitana impunzi z'abarundi makumyabiri n'icyenda zahungiye muri tanzania urugomo rushingiye kuri politiki mu gihugu cyabo cy'uburundi ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr ejo ryavuze ko abanyatanzaniya babiri nabo bapfuye bazize icyo cyorezo kimaze kwanduza abantu ibihumbi bitatu mu karere ka kagunga hafi y'ikiyaga cya tanganyika abategetsi bahagejeje amazi meza yo kunywa hamwe n'imiti n'ibindi byangombwa byo guhagarika icyo cyorezo hagati aho imyigaragambyo yamagana guverinoma ejo yarakomeje umurwa mukuru Burundi abigaragambyaga bagerageje guteranira i Bujumbura rwagati cyakora polisi yarabazitiye umuryango utabara imbabare croix rouge w'u Burundi uvuga ko abigaragambyaga babiri barashwe bagapfa mu murwa mukuru Bujumbura kwa kane polisi n'abigaragambyaga bamaze amezi bahanganye mu myiga- bamaze ukwezi bahanganye mu myigaragambyo yamagana umugambi wa perezida Nkurunziza wo kwiyamamariza manda ya gatatu guverinoma ya kenya iravuga ko ingabo zayo zasubije inyuma abarwanyi ba kisilamu bagabye igitero ku mudugudu wo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa kenya mu karere kamwe abarwanyi bigaruriye kaminuza kandi bakica abantu hafi ijana na mirongo itanu mu kwezi gushize minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ejo kuwa gatanu yavuze ko abarwanyi bagabye igitero ku mudugudu wa yumbis muri komini ya garisa ku wa kane nijoro ariko ko bakubiswe inshuro n'ingabo zishinzwe umutekano nyuma y'imirwano yarimo imbunda nta bantu bitangazwa ko bahaguye abahatuye babwiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika wahasuye ko nta mirwano irimo imbunda yahabereye muri uwo mudugudu bavuze ko abarwanyi bagera kuri makumyabiri binjiye muri uwo mudugudu ku wa kane nimugoroba kandi ko bahavuye nyuma y'amasaha menshi mbere y'uko abasirikari ba kenya bashinzwe umutekano bahagera umwe mu bahatuye wasabye ko izina rye ridatangazwa yavuze ko abarwanyi bateranyije abaturage bakabigisha ibyerekeye isilamu onu iravuga ko irimo gukora iperereza kuri raporo zivuga ku ihohoterwa ry'ikiremwamuntu rikomeye rikorwa mu majyaruguru ya mari nyuma y'ubushyamirane bwabaye muri iki cyumweru hagati y'abarwanya ubutegetsi bitandukanije n'abarwanyi bashyigikiye guverinoma intumwa zibungabunga umutekano za onu muri mari ejo kuwa gatanu zavuze ko hari itsinda ryoherejwe mu- muri uwo mujyi mu majyaruguru mu mujyi wa ten hama gushyira hamwe ibimenyetso urugaga runini mu gihugu cya mari ruyobowe n'abo mu bwoko bw'abatuwarege rwavuze ko igisirikare cya mari cyishe abasivili icyenda mu mujyi wa ten hama kuwa kane abarwanyi abarwanyi ubutegetsi baravuga ko umwe mu bishwe yari umukozi mu batanga imfashanyo w'umunyamari bakavuga ko abantu biciwe mu isoko ryo mu mujyi kandi ko imirambo yahasigaye ikamara amasaha menshi umutwe wa leta isilamike wigambye ko hari wo wateze bombe ebyiri mu kigobe cy'abarabu hejuru kuwa gatanu wibasiye umusigiti w'abashiyite mu gihe visi perezida wa iraki yabazwaga amakamaro ibitero by'indege biyobowe na leta zunze ubumwe za amerika ku ngabo za eta isilamike bimaze avugira muri forumu yerekeye ubukungu ku isi muri yorudaniya hejuru kuwa gatanu visi perezida wa iraki ayad alawi yavuze ko yasabye abayobozi ba iraki gushyiraho uburyo bwo guhangana n'igitero abona nk'umugambi w'ibite- ikintu abona nk'umugambi w'ibitero byo mu kirere bitageze icyo bigeraho kuko ngo bitabashije kubuza umutwe w'abarwanyi gukomeza kwiyongera umutwe wa leta isilamike wavuze ko hari wo wagabye igitero cya bombe ku musigiti w'abashiyite mu burasirazuba bwa arabiya sawudite ejo kuwa gatanu igitero cyahitanye abantu cumi n'icyenda kigakomeretsa abandi mirongo icyo gitero cyagabwe mu gihe cy'amasengesho ya nyuma ya saa sita ku musigiti wa imamu ali hikatifu mu gihe cyo ku- mu gice cyo ku nkombe zo mu burasirazuba gituwe ahanini n'abasuni b'abayisilamu ibiro ntaramakuru bya leta ya arabiya sawudite byemeje iby'icyo gitero umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpu- ku buzima oms mu karere ka afurika matsidiso moweti harasaba ibihugu byo mu burengerazuba bwa afurika kwitegura icyorezo cya ebola gishobora kuba mu karere mu bihe biri imbere yavuze ko icyo cyorezo cyahabaye cyagombye gukangura abantu bakacyitegura bakitegura kuzarwanya ikindi kizaba- cyazaba mu bihe biri imbere
turamushimiye mugenzi wacu tugejejeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi ry'amerika hano i washington dc tubibutse kandi mwe mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda ndetse no kuri radiyo inshuti ya bose umurongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu i kigali mu rwanda kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba mbibutse ko dufite porogaramu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu isama n'igice zo ku mugoroba i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi ku mirongo ya fm muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri za mu gitondo ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu burundi
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ukwisilamuza ni imwe mu nzira zo kwikingira umugera wa sida ubushakashatsi bwakozwe muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bumenyesha ko amahirwe yo kwandura agabanuka ku bice hafi mirongo itandatu ku ijana muri kino gihe ibitigiri by'abisilamuza ntibirashika ku rugero rushimishije ku bwa oms ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu bigera kuri mirongo itatu ku ijana gusa ku isi yose mu karere ka afurika iri munsi y'ubugaragwa bwa sahara amasekeza yo kugenyera arunganira mu kugabanya ikwiragira ry'umugera wa sida ayo nayo yafashije ku bice mirongo ibiri na bitanu ku ijana nk'uko igisata cy'ubufaransa kigira ubushakashatsi ku mugera wa sida arns cyabimenyesheje mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu indwara zifatira mu turingoti tw'umukoyo nazo ziragabanuka amatohoza ya oms ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri yasanze abakenyezi barangura amabanga mpuzabitsina n'abagabo bisiramuje gusa bazigwara ku bice biri munsi ya cumi na bitanu ku ijana byongeye kanseri ifatira ku gitsina gabo nayo ntiyibonekeza cyane ku baba barisiramuje insiguro ni uko imyanda irimwo udukoko dutera indwara itaronka aho inyegeza nk'uko ikigo cy'ubushakashatsi muri kaminuza y'i Chicago kibimenyesha ukwisiramutsa mu kinyegero kugira ingaruka mbi ku magara ku bice mirongo ine n'umunani ku ijana inguma ntizikira neza ku bwa canadian medical association ishyirahamwe ry'abanyekanada ryitaho iby'ubuvuzi ibura ry'ibyankenerwa byo gusiramura bituma umugambi udatera imbere mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere kuko ishyirahamwe mpuzamakungu onu sida rijeje ibya sida miliyaridi mirongo ibiri z'amadolari nizo zikenewe muri uwo mugambi muri afurika mu kiringo cy'imyaka mirongo ibiri mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ibijyanye no gusiramura n'amagara y'abantu kuri mikoro uri kumwe na jewe joseline nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya bujumbura mugenzanje diane ndonse arubaza ati ukwisilamuza byungura iki amagara yacu ngizi inyishu bamuha bijya bigwara ntushobora kuvyandura ku bwinshi kandi n'umucafu kenshi ntushobora kuja mu gihimba c'irondora niyo mwobanana n'umukenyezi mu mabanga yo kurangura amabanga y'abubatsi ntagusuzugura
kenshi umuntu yisiramuje iyo ahuye n'isugi ntakunda kugira ingorane cyane mubwo umuntu adasiramuye ahuye n'umukobwa akiri isugi ahubwo agiheze n'agace atera ajya kwa muganga nibaza ko byorohereza abantu bari barangura amabanga mu kuryoherwa ntibarinda no kuruha ngo bagorane
umwana asiramuye n'indwara zozanana mu ruhu nyinshi ntiziba zikimufasha dufate nko muroga ku ibombo canke kuri bici canke abavukiye mu buyenzi boga ku ntahangwa umaze kwisiramura woga uri alezi
gusiramurwa bituma kwandura umugera wa sida bigabanuka ku rugero runiniya cyane
kumurinda amazi aja ku ruguma gufasha uwisiramuje gukira adatevye abaganga basaba kucoza niburiburi inyuma y'iminsi itatu abana bato bohindurirwa kenshi ivyahi akamaro ni ukudatuta k'uruguma nk'uko ishirahamwe canadian medical association ribihanura kugenyegwa bakiri bato kubafasha kwiyumva neza ubwo abaganga babinonosoye umwana ntabika mu mutwe ububabare agira ku bakuze ukuguma hamwe mu minsi ya mbere kubarinda gutonekara abaganga b'abafaransa bahanura kumara iminsi cumi n'itanu batagendagenda hanini mu bihugu biteye imbere isiramugwa ribera mu kinyegero rirahanwa n'amategeko ishyirahamwe medical practitioners tribunal service rifite icyicaro mu bwongereza risabira guhagarika akazi imyaka ibiri abaganga bagigwa n'icyo caha kugira ngo twumve neza ibijyanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu tega amatwi tohoza mugenzanje diane ndonse yagiriye mu micungararo y'igisagara ca bujumbura diane ijambo ni rwawe
uyu ni umwana w'umuhungu ariko aryamikwa ku gatanda aho muganga hava amubagira umubyeyi hamwe na muganga baguma bamuganiriza mu kumuhendahenda kuri iryo vuriro afya ryo mu buyenzi ibikoresho biba byamaze gutegurwa ibyo nabyo bigizwe n'ipampa umuti w'igikomere inshinge inyuzi amaga n'ibindi bikoresho byo guhanagura imicafu ijya ku ruguma uyu mwana yasibye isango ababyeyi biwe bahawe na muganga niyo ngabo emmanuel se wiwe amenyesha ko byamuhaye icyizere ko bihava bigenda neza abaganga bahera ku gutimbisha igihimba kirondoka imbere y'uko bagisiramura akamaro ni uko adaheza ngo yumve ububabare ku ruhande rw'abakuze insiguro muganga abanza kubaha zibamara ubwoba fabrice niyo nkuru umusore w'imyaka mirongo ibiri amenyesha ko byamufashije kurinda ntabwo ari n'imwe kuko baca bavuga ati bisiramuza ni byiza babara ko bagutera urushinge rwa mbere inzira nk'urwa kabiri urababara mugabo ubwa gatatu ntibabara cyane ukwisiramutsa gutuma umuntu yamana isuku byongeye kurakinga indwara zandukira biciye mu bihimba by'irondoka muganga alphonse nkunzimana wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu amenyesha ko bigabanya indwara zica mu turingoti tuzana umukoyo abakenyezi bubatse barahimbagwa mu mwanya wo kurangura amabanga y'abubatse ku ruhande rw'abagabo babo ntibakomereka imvo ni uko umubiri uba waragumye nk'uko babitwiganira amahirwe yo kutandura umugera wa sida aragabanuka ku bice biri hagati ya mirongo ine na mirongo itandatu ku ijana ibyo ni byo byahaye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu intege zo gukora isekeza ryo gusiramura abari hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ine n'icyenda umwana asiramuye ntabagitinya kuja mu dukino tumuhuza n'abandi frank maniratunga atwiganira ingene byagendera bagenzi we batarisiramuza tugiye koga ukamubwira ati wapi nta suku ufise ubona dusa ubona iki nyene kandi nabone harageze igihe bakikumira nyene bakogera nk'ahantu h'iwabo kwa bonyene ukuvirirana ni ingorane zishikira abasiramurirwa mu gifuri imvo ni uko udutsi tuba tudafatanijwe inyuzi ku bwa muganga simba mwangwa yanonosoye ibyo gukora abantu byongeye ukutavura igikomere neza kukizanira ukubora insiguro n'ubumenyi buke bw'imiti ikoreshwa rimwe na rimwe igihimba kirondoka gishobora no gukatwa amavuriro nka nyota hamwe n'irya leta prince jean charles twabajije avuga ko ataca bagifashije mu gucunga abisiramuriza mu gifuri biregura ko atatandukaniro ry'ibyo bakora no kwa muganga muri rusange abakorera mu gifuri barimwo abaforoma abo nabo nabataye umurongo ku bwa muganga simba mwangwa ku rundi ruhande n'abatagiye mu ishure barabikora rahim refahim amenyesha ko yavyeretswe na mukuru we w'umuforoma tumwumvirize natanguye ndabira kuri mukuru w'iwanje ariko arabikorera abantu nkaza ndamufatira imiti nkaza ndafata nk'ukuguru k'umwana w'umubebe hama ndamubwira nawe anyigishe muri rusange izimba ni inzitizi yo gusiramurwa ku miyabaga shadrake manirakiza umusore w'imyaka mirongo ibiri amenyesha ko ataronka ibihumbi cumi na bitanu bisabwa kwa muganga gusiramura ku buntu byarongereje ibitigiri by'abavyitaba abashika ku bihumbi mirongo ibiri n'amajana indwi nibo bitavye isekeza ryategekanijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hagati y'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuva iyo mugambi uhagaze amezi atatu arahera atawiisiramuje twumvirize muganga jean bosco nduwarugira arongoye ibitaro prince regent charles mu gice ca kane c'umwaka uheze nta muntu twigeze turonka noneho n'ubu no mu kwezi kwa gatatu guheze kuno mwaka nta n'umuntu n'umwe twigeze turonka dushobora gusiramura abaganga bahanura gusiramuza abana bakiri bato kugira ngo bazogere kurangura amabanga mpuzabitsina urushato rw'igihimba cirondoka rwarakomeye
ugusiramura ku buntu korohereza abadafise uburyo busabwa uko nako kwatumye abana amajana atatu na mirongo itanu bava mu miryango itishoboye bagenyerwa mu ivuriro riyam nadiyo muri senegare mu mwaka uheze inyigisho zijanye no kwisiramuza zifasha abanyagihugu gutahura ikibazo cabyo muri madagasikari abavyeyi bagera ku bice mirongo itanu ku ijana barijukiye gusiramuza abana kuva ku myaka ibiri y'amavuko ukugwiza abaganga babinonosoye kongereza ibitigiri vy'ababitura ibihumbi mirongo itatu bahawe akazi mu gihugu ca swazilandi haraheze imyaka ibiri batumye abagabo baheba kubigirira mu gifuri kugira ngo twumve neza ibijyanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu tega amatwi ikiyago twagiranye n'ubujeje umugambi wo kurwanya sida mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muganga alphonse nkuzimana aganira na mugenzanje diane ndonse muganga alphonse nkunzimana ndabahaye mwaramutse mwaramutse ababikora batavyigiye birarekuwe ko nabo bashobora kubikora igikorwa cyo gusiramura mu bisanzwe duhimiriza abantu ko kibera kwa muganga hariho n'impanuro wabikoreye kwa muganga abakora kwa muganga bazakaguha uzokurikiza kugira ngo icyo gikorwa kigende neza hariho rero no gusiramura nk'umuti hari indwara zifata umugabo cyangwa umwana w'umuhungu ku buryo ubona ko umuti uhari ari uko yo kwisiramutsa ni byiza ko bibera kwa muganga kugira ngo bikoranwe ubwitonzi bwinshi uwo basiramuye kubera indwara asanzwe afise canke wisiramuje kugira kinga indwara zishaka kumufata mu nyuma ico gikorwa ni gikorwa mu buryo bumwe kwisiramura kubera indwara birasaba ubwitonzi bwinshi kuko kugira ufate ingingo yo gusiramura umuntu kubera ari indwara nuko nyene waba wabonye vy'ukuri ko umuti wo nyawo ari gusiramura mbega ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaba bukurikirana ico gikorwa co gusiramura kugira ngo bushobore gutuza abo babikora batabifitiye uburenganzira canke babikora bifitiye uburenganzira mugabo bakabikorera mu mihana y'abantu turakorana n'abaduserukira hariya mu mitumba hariya mu ntara mu makomine kugira ngo ubwa mbere babanze bahimirize abantu bumve ineza yo kurongera ibyo bikorwa byo kwa muganga kwa muganga tukabereka n'ingaruka mbi zo kubirongera muhira iyo byabaye ndanse turakorana n'abajeje intwaro n'ikiya gipolisi kijejwe gukingira abantu kugira ngo abo bantu babafate babakebure muri rusange abantu baba badafise uburyo bwo gukoresha ico gikorwa co kwisiramuza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukora iki kugira ngo bubashigikire tubandanya duhimiriza kuko gukinga birazimbutse gusumba kwivuza ku buryo twibaza yuko uba wikingiye n'izo ndwara ushobora kwandura zozo kuri ubu uretse ko zizimvye kugira wivutse mugabo kandi zishobora no kugusigira ubumuga mu bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza muganga alphonse nkunzimana turabakengurukiye namwe murakoze cyane
arakoze diane ndonse kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije tumire amategeko twumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti ni amagara
kwamaturubahiriza amagara ibyo dukora ibyo twifuza tubikesha amagara ibyo dukora ibyo twifuza tubikesha amagara nawe muganga we washinzwe ayo mabanga uramenya aseseka ntibayore abutsa akambi wandaze ntiwandagaze mushyire amahera imbere ya byose n'umutwagwa reka mwese
twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira ciru rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu rwaruka ntimurambirwe ume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa insiguro uhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace ibaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
nk'umuntu avuye kwisiramutse ushitse muhira mugahuza amabanga n'umugore wawe ngo biratera kuguma yoca agira asambana cyane nta cemeza kiriho uko amabanga yahora agendeka nibyo birashobora guhinduka gatoya ariko umugore ntibyomusarisha ku buryo yoguma ashaka guhuza amabanga yabubatse n'umugabo we buri mwanya buri mwanya mbaza ndakwishura
ingorane zishobora gushikira umuntu atisiramuje ni nk'izi kajya kabari kari hejuru y'imba cirondoka c'umugabo karabika ubucafu nk'iyo bishitse akarangura amabanga yabubatse ntaheze ngo abigirire isuku canke ugasanga uwo baranguye amabanga arafise ingwara yari muri we ikamutuma kajya kabiri nyene kibifuka bigashobora kwibika mbaza ndakwishura
birashika yuko umugabo yisiramuje adashobora kwipfuza umukenyezi nkaho onye ntibikunda yuko yorangura amabanga yahubatse ariko nta kibuza yuko yipfuza n'aho adashobora kurangura aya mabanga mpuzabitina mbaza ndakwishura
mu gihe agiye kwisiramuza afise umukenyezi hama bagasubira kurangura amabanga yubatse mu gihe yakize umukenyezi akumva uko byahora bigenda siko bigenza uwo munsi ntashobora guca muheza umugabo n'umugore barasezerana imbere y'abantu imbere y'imana yuko bazobana ubugingo bwose ngaho uwo mukenyezi akagata akomoka ahubwo yo kwihangana bakabiyaga n'umugabo bagaheza bakabiturira inyishu hamwe
rugamba rwa makinka yanjye
rwaruka ntimurambirwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga anita munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
mu gihe umuntu atisiramuje dufata niwe afise ubucafu bwinshi gusumbya umuntu w'umugore ivyo twobishira mu bintu vyerekeye isuku isuku yo mu bihimba vy'irondoka ariko umugabo ariko umugore murazi yuko bavuga bati umuntu ni ukwiyoga kabiri ku munsi bugicana bugorovye hama mbere abakenyezi bobo barasabwa kugira isuku riruta kuko murazi yuko ibihimba vy'irondoka vyabo vyinyegeje kandi bishobora kwakira ubucafu bwinshi ku mvo zitandukanye mbaza ndakwishura
mbega umuntu afise imyaka mirongo itanu n'iyirenga arashobora kwisiramuza nta ngorane byomutera murakunze kubona yuko bavuga bati ku myaka mirongo itanu niho abantu benshi bandura utugwara dutandukanye nk'umuntu ashobora kuba afise ingwara y'igisukari igikomere ciwe kirashobora guteba gukira arashobora kumva isoni akavuga ati mbega je nocaheye ngo ngiye kuyivuza murazi yuko iyo wisiramuje umara iminsi ugenda kwa muganga kugira ngo ukurikirane mbaza ndakwishura
ko hariho abantu bavuka bavuze igitsina gomera kirasiramuye nta muntu ashobora kuvuka yisiramuje kuko murazi ko imana yaremye abahungu bameze uko ntawe uvuka rero yisiramuje mbaza ndakwishura
iyo umuntu yisiramuje amara igihe kingana gute kugira ngo asubire gukora imibonano mpuzabitsina hari umuntu ashobora gukira inyuma y'iminsi itanu itandatu akumva igikomere ciwe kimeze neza agaheza agatenyinya we yamaze kuvyitegurira agaheza akarangura amabanga mpuzabitsina n'uwundi ashobora kubona ati oya hinge ntenyenye hinge marindwi zibiri biva n'umuntu wese
rugamba rwa makinka yanjye
kiganiro nikira n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
iyo umugabo asiramuye iyo ahuye n'umugore yumva gute uwo mugore canke adasiramuye uwo mugore avyumva gute umugabo asiramuye n'uwudasiramuye murumva yuko ari ibintu bibiri bitandukanye ari umugore ari umugabo niwe yaheza akavuga uko yiyumva muri ico kiringo bariko barahuza amabanga yabubatse mbaza ndakwishura
uwusiramuye niwe yipfuza umukenyezi cyane kuruta uwutisiramuje umuntu wese arafise ukuntu yipfuza ukuntu aya mabanga y'abubatse boyarangura rero ntawovuga yuko uwisiramuje ari we yokwifuza cyane umugore wiwe kuruta uwutisiramuje bivana n'umubiri w'umuntu bivana n'urukundo bafitaniye mbaza ndakwishura
iyo bagusiramuye cyo bari icyaha kubera baba bakuye ku mubiri imana yo yari yarasibye ego niby'imana iba yakuremyeko ariko murazi yuko mu buryo butandukanye umuntu bashobora kumukura ko icyo imana yamuhaye kuko bazi ko gishobora kumufasha nk'akarero utanga nk'iyo umuntu kagafuko bita apandisite kamumenekeyeko baragakura ko vyihuta rero ni nko gusiramura murazi ko mu gusiramura ari ibintu vyerekanye yuko ubwa mbere kwa muganga ko bifasha ari mu vyerekeye isuku no mu gukingira gukwiragiza ingwara ya sida mu bantu mbaza ndakwishura
iyo muganga agusanze busiramurira muhira birafise ingorane ni byiza yuko ibikorwa nk'ivyo byokorerwa ahantu hagifise isuku risabwa n'amategeko mu vyerekeye kubagwa rero nk'uwo muntu agusiramuje agusanze muhira ntuzi ko udashobora kuhakurira iyindi ngwara rero ni vyiza kwegera abaganga hama ugaheza ukitegura kugira babikugirire ngaho nyene kwa muganga
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye urwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti n'amagara duhe ijambo abanywanyi bacu dodasi wibugendana mu ntara ya gitega yatwandikiye aturamutsa arongera akabaza ati iyo akazu ka sugumwe kegereye inzu wokwirinda gute umunuko canke ingwara muganga anita munyana tumpera inyishu umunywanyi wacu nta handi umuntu yohagarikira atari ku isuku ryiza ribereye ni ukuvuga yuko abo bose mubana muba mwumvikanye ko uwugiyeyo bwa mbere ako kazu ka sugumwe kaba gafise umupfundikizo hama bakamenya ko ku munsi ku munsi uwugiye kugakoresha ahasiga ari heza ahagiriye isuku birarinda imicafu eka n'isazi zoza kubatera indwara zitandukanye zivuye ku bucafu
turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zamufashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tugirangiriza ku gace bivugiye iki aho rwaruka rutanga insiguro imyibutso y'abasokuru w'uno munsi uvuga uti irirenze umunwa riba rirenze impinga bitubwiye iki
bikubwiye iki aho ni hamwe ubuvuze ijambo uzi ko ribihereye ngaha anya bikubwiye iki nuko bose bateza guca baryumva nkuba atabizi nawe gaca aryumva ati kumbe bwabona iryo jambo nuko nuko risigurwa bikubwiye iki
hari igihe uba wibaza ko uri kuramuganira mugenzi wawe nawe akigumize ku mutima mugana nawe ugasanga ariko arahiganira wundi mugenzi wiwe urumva nta banga riba rikirimwo arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimire diane ndonse na alain ive irankunda bamfashije gutorokanya amajwi ndetse inyuma jacqueline segahungu yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise icyo muterera canke mubaza twandikire kuri voa bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe arobas gmail akaburungu kome canke mutwakure kuri mirongo irindwi na rimwe amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itatu na kabiri canke kuri mirongo irindwi na gatandatu amajana cenda na mirongo ine amajana ane na mirongo itandatu kuri mikoro mwari kumwe na jewe joseline nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha
mu kiganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo ku munsi wa gatandatu itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu turi kumwe na sematore ronjean batazira kokoda umuririmbyi w'umurundi aba mu gisagara cya phoenix mu ntara ya arizona ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ushobora kwidondora muri make ukatubwira ibyerekeye umwuga wawe w'umuziki ego nitwa sematore longe mu by'ubuhanzi bakaba banyita kokoda nkaba natanguye kuririmba mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu gihugu cya tanzania ndi mu nkambi y'impunzi bita mukugwa ndi kumwe n'ikundi ryanje bita kiyo cya jami kandi ndabona bizongerera akazuza keza ndafise indirimbo zitari zike harimo abamaze kuzibona harimo alubumu yanjye nise dunda dunda akaba ariyo ntaheruka gusohora yego album dunda dunda iriko n'ururimbo rwitwa dunda dunda Eh, irimo ururimbo rwitwa dunda dunda reka eh, ku bariko baratwumviriza tubacishirize ko urwo ruririmbo dunda dunda ruri ku iyo album dunda dunda rwa sematore ronjean bita kokoda
Baby wangu, wewe ni mtamu kuliko sali, kuliko sukari. Mpenzi wangu, wewe ni mtamu kuliko sali, kuliko sukari. Nakupenda sana kuliko vyote hapa duniani. Baby wangu, ukitaka Ferrari takununulia, limugini takununulia kitenge kizuri, takununulia kiatu kizuri, utembele wewe. Nikitaka kutoka nitoke na wewe, nikienda disco nidensi na wewe, tukifika Kinshasa bareko wa Kongo tutadundadunda, baby dundadunda, tukifika Dar bareko wa Bongo tutadundadunda, baby dundadunda, Kampala Uganda, Kigali Rwanda, tutadundadunda, baby dundadunda, baby wangu wewe ni mtamu kuliko sali, kuliko sukari, mpenzi wangu wewe ni mtamu kuliko sali, kuliko sukari, nakupenda sana kuliko vyote hapa duniani, mpenzi wangu, penzi lako moyoni mwangu linachoma kama moto, tuzae watoto waniite baba, tuzae watoto wakuite mama, changu kiwe chako, chako kiwe changu, na penzi letu lijulikane Tanzania mpaka Ethiopia, penzi letu lijulikane Namibia mpaka Somalia, penzi letu lijulikane South Africa mpaka Jamaica, Amerika mpaka South Africa. Baby wangu wewe ni wote nilowategemea hawakuweza kunilea, na wangu umahiri ndio yangu methali, ni bora nikatamuke sasa kwa midhamiati, ili nisije kukufuru nikawa mauti, nipatie kipaza sauti niweze kukuimbia, kwa maana na kuzimia sio siri, umekamilika vikalio vya kusifika, mahabuba watu na wavunika, we ndio namba wani, siwezi kuvaa miwani, huenda naweza kupoteza hewani, samahani, siwezi kukurubuni, kitu muhimu kwangu thamani, na kuthamini na pia na kuamini Baby wangu wewe ni mtamu kuliko asali, kuliko sukari. Mpenzi wangu wewe ni mtamu kuliko asali, kuliko sukari. Nakupenda sana kuliko vyote hapa duniani. Baby wangu, baby wangu wewe ni mtamu kuliko asali kuliko sukari. Mpenzi wangu wewe ni mtamu kuliko asali, kuliko sukari. Nakupenda sana kuliko vyote hapa duniani, baby wangu.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro cy'umuziki aho turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi yitwa sematore longin batazira kokoda aba mu gisagara cya phoenix mu ntara ya arizona ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika kuririmba byakujemwo gute ubwa mbere Ah, kuririmba ndi umuntu nkunda na kidube cyane ni umuririmbyi yitwa kidube wo muri south africa navuga ko ari we ari mu bantu batumye nkunda ibintu by'umuziki cyane nubwo ntaririmba rege ariko narabona abaririmbyi bari kubaririmba nkumva ndanezerewe cyane byanduka binjyamo nkangura nkora igitari cy'umugereni nicyo nakunda kuza ndatemberana mvuza buke buke nanduruka ndakimenya nanduruka mpimba indirimbo zanjye ndabona ko hazovamo ikintu urabye uburyo uririmba ubona witandukanye n'abandi gute canke urafise nk'ubwoko bw'umuziki bw'abandi uri kuvuga nk'abo bantu ukunda nka ba Lucky Dube ha- hari ubwoko bw'umuziki wiharije canke uragerageza uh, gufatira ku ndirimbo n'uburyo abandi bacuraranzi baririmba je nta bwoko bw'umuziki mfise nda- ndirimba umuziki w'ubwoko bwe bwose yaba hip hop yaba rnb yaba rege ngenda mvangavanga ubwoko bw'indirimbo ubwo bwose kuko ni ibintu nshoboye cyane umwuga wo kuririmba si si umwuga woroshe kuko haba hari abantu benshi cyane usanga uhiganwa nabo mu gihe uri kurondera abashobora kumviriza umuziki wawe bagakunda n'umuziki wawe ni ikihe ukora kugira ngo umuziki wawe abawumviriza bashobore kuwukunda icyo nkora kugira ngo abawumviriza bashobore kuwukunda ngerageza guhiga abahinyanyuzi batandukanye bo mu bihugu bitandukanye harimo ubugande uburundi na tanzania bakagerageza kungirira ibintu biri different n'iby'abandi kugira ngo bitandukanye n'iby'abandi bagashyiramo mbese umunyu niko navuga mu kirundi Uh, tubumvishe akandi karirimbo ka sematore longin uh, batazira kokoda uh, kitwa akabaruwa kakabaruwa kiunamwandikira nakigiza nyisura menye yuko kinkunda kakabaruwa kiunamwandikira nakigiza nyisura menye yuko kinkunda icyari cyanjye cyabuze uwita umwari uwita umwari akazonyita rubera intwari mama w'umukondo akazobyarira ibibondo akazobiyera bimwe akazobyita sematore azomuha byose akazibera imyaka ibihumbi zoduga imisozi zobyabuka inzuzi none iyo yagiye menye yuko akinkunda niwe rubavu rwanjye niwe magara yanjye kakabaruwa kiunamwandikira nakigiza nyisura menye yuko kinkunda
guhita abansi nabo bagahita ntazi kwasa n'irirenga nkaho tuzojya mu mahanga ntazohinduka ntazohindura reka ntamvura intimba n'agahinda arazi ko mukunda arazi ko mukunda cyo ngicyo biteye yoba ari uko nagira ifaranga cyo ngicyo biteye ibaza ko nateye akaranga ndacyari iwawe umwana w'umurundi ndacyafise indero runtu ikirungi mebi kakabaruba kirunamnandikira igizanyishura menye yuko kinkunda kakabaruba kirunamnandikira igizanyishura menye yuko kinkunda Chéri, uri kure amaso yanje reka uri kure umutima wanje uru rugendo narutanguye mu gitondo none uru ruzi wambanye rurerure mugenzi uzikura umukunzi nukuri tuzoduga imisozi reke gukorora amosozi kugira ngo ntazogora agahanzi anana ntazogora agahanzi baby kakabaruba kirunamwandikira igizanyishura menye yuko kinkunda kakabaruba kirunamwandikira igizanyishura menye yuko kinkunda
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro cy'umuziki aho muri kumwe nanje fide niyo ngabo turi kumwe na sematore ronjin umuririmbyi w'umurundi aba mu gisagara cya phoenix mu ntara ya arizona ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho turi ko tuganira ku mwuga wiwe wo kuririmba umaze gusohora marabomu angana iki bo maze gusohora alubamu imwe ariyo nakubwiye yitwa dunda dunda Ah, nkaba ngiye gusohora n'iyindi umwaka uza yitwa kisi kisi muri iyo album dunda dunda ni ikihe ki- kiyiharije wavuga uti iki nicyo kiri muri iyo album indirimbo yanjye iyo alubumu yanjye nise dunda dunda irimwo ubutumwa ku bantu bakunda amahera cyane irimwo ubutumwa bujyanye n'abantu n'ibintu byerekeranye n'urukundo hagati y'umugabo n'umugore Ah, ikabamwo n'indi ndirimbo nise ah, madini arivuga ibintu byo guhanura ku bintu byerekeranye n'ama- n'amadini uzoshimikira kuki ku byerekeye ni ikihe kizoyitandukanya n'iyo dunda dunda izo zatandukanye na dunda dunda kuko zaza mvuga ibyerekeranye n'ubuzima bwa buri munsi kwa kira muntu ubuzima bw'abantu bato bato n'ubuzima bw'abantu bakize hanyuma nzovangamo n'urukundo kuko urukundo narwo birabisanga ruzana ingorane abantu barapfa kubera urukundo abandi bakaruryoherwamo ibintu nk'ibyo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc turi kumwe n'umuririmbyi sematore ronjin bita kokoda umuririmbyi w'umurundi aba mu gisagara cya phoenix mu ntara ya arizona reka twumvirize akandi karirimbo kiwe kitwa kokoriko
nasalimia DK Chris sans oublier Moïse le vrai migueliste wapi Simba Emma Sui mapema dogarawika kokoriko kokoriko nasukuma mkokoteni minakwenda kazini mtoto wa mjini kusaka mshiko nachapa kazi Sometimes nikichoka napata usingizi na waza wapenzi napopata pesa minakwenda kutesa na mademu wa mjini wanipe burudani burudani krabuni burudani hotelini
kokorikoko makokorikoko makokorikoko makokorikoko sikuwi mapema yogarawika kokoriko kokoriko nasukuma mkokoteni ninakwenda kazini mtoto mujini kusaka mshiko nachapa kazi Sometimes nikichoka napata usingizi nawaza wapenzi
ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro cy'umuziki aho turi kumwe na sematore ronja muririmbyi w'umurundi batazira kokoda aba mu gisagara cya phoenix mu ntara ya arizona aha muri leta zunze ubumwe za amerika aho turi ko turaganira ku byerekeye umwuga wiwe wo kuririmba kenshi umuntu yihe- yitegereje umwuga wo kuririmba hariho abaririmbyi bamwe abacuraranzi bafata intumbero yabo umuziki wabo akaba ari umuziki biharije ari sitire yabo batarondera uh, gufatira ku ku masitire y'abandi n'uburyo abandi baririmba we wavuze ko utagira sitire yawe y'ukuri ufatira ku ku bwoko bw- bw- na sitire zo kuririmba zitandukanye hari icyo cyiyumviro cyawe kikuzamwo ukagira uti reka ngire nanje umuziki ubwoko bw'umuziki wanje niharije umuntu avuga ati n'uyu uyu niwo muziki wa sematora oya jewe ndirimba ubwoko ubwo ari bwo bwose yaba rnb nk'uko nagenda kubwira yaba hip hop yaba rege byose ngenda mvanga kubera ikintu nagiye mbona mu baririmbyi benshi badashoboye kandi abakunzi b'umuziki ku isi bakunda ibintu bitandukanye hari abakunda rege hari abakunda hip hop abakunda rnb so je nshaka ko bose nogerageza kubaryoherereza nkagerageza kubashyira hamwe bose bakumva ikazi zanjye ndiko ndakora nawe ku byerekeye umuziki wawe ubona uwumenyekanisha gute ubona abakurikirana uwo muziki wawe bangana gute ni iyihe migambi ufise yo kugerageza kumenyekana kurushiriza ndiko ngerageza ku ku kuzishyira kuri youtube ah, ngerageza kuzishyira kuri facebook yanje abankurikirana kuri instagram abankurikirana kuri twitter ndagerageza nkazituma no ku bagenzi benshi bari mu bihugu bya tanzania kenya uganda na burundi na congo kubera ndirimba mu ndimi zitandukanye waba uririmba mu ndimi zingana iki zivuga Bo, ndaririmba mu gifaransa ndaririmba mu giswahili ndaririmba mu kirundi eh, ibintu nk'ivyo no imbere mu y'uko Congereza.
tubandanya mu kiganiro cy'umuziki na sematore ronja reka tubumvishe akandi karirimbo kiwe kitwa pesa
Restaurant Mama Faraye Abidjan Amélie Plan Le bon producteur
arizona muri leta zunze ubumwe za amerika umwuga wawe wo kuririmba ni umwuga mu bisanzwe utoroshe cyane cyane nk'iyo umuntu awu- awufatanya n'ibindi iyindi mirimo n'ibindi bikorwa ku ruhande usanzwe ukora ibindi cyangwa wabihariye ibyo bikorwa byose ku muziki sinabiharuye umu- umuziki gusa urazi ubuzima hano muri amerika uko bwifashe twe turi abantu twagiye nk'impunzi tuza gusaba indaro hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni ukuvuga utegerezwa guhiga akandi kazi wokora kugira ngo kagufashe kuriha nk'ibintu bijyanye no mu rugo elegitirisite cyangwa kugerageza kuriha inzu uba ubayemo ibintu nk'ibyo Oh, kubera hano turi nta kuntu wavuga ngo uri kuraguriza umuziki w'ikirundi cyangwa umuziki w'igiswahili utari kurarimba icyingereza ngo ugurize hano muri amerika ntabwo uzoronka ikizogufasha ariko ca tugerageza kuguma turirimba kugira tuzozitume muri ibyo bihugu byacu twaje tuvamo hanyuma turabe ikizogerageza kuvamo ni ukuvuga yuko ndabifatikanya ari bibiri nkakora akazi gasanzwe nkongera nkaririmba mu gusezerana n'ubuhe butumwa wowe ufitiye abantu bakunda umuziki reka nabo baba bashaka kumenya umuziki wawe ego akoze cyane njye na- nifuza ko abantu baba bifuza kumenya umuziki nkora bankurikirana kuri facebook bakandikamwo kokoda longin Ah, barashobora kumbona abandi bakankurikirana kuri iryo zina nyine kuri instagram na twitter cyangwa se bakandikamwo kokoda longin muri youtube barashobora kuzikurikirana indirimbo zanjye mbese n'ivideo nshasha naheruka gukorera mu gihugu cy'u Burundi ndi kumwe n'umuririmbyi akomeye cyane hajya i Bujumbura yitwa Chanel bamutazira Queen Shani Ah, abantu barashobora kunkurikirana muri ubwo buryo bakamenya ikazi ndimwo ikindi nacyo nk'abaririmbyi bakiri bato bato nkatwe dukwiye gushyira hamwe hanyuma tukaraba ukuntu two kunguranya ibitekerezo kugira ngo natwe tubashe gutera imbere murakoze cyane murakoze ni akahe karirimbo twasezeranira ko ushikiriza abakumviriza yitwa umugani nk'uko mubyumvise rero ikiganiro twariko turagirana n'umuririmbyi sematore longin kokoda kigarukiye aha tukaba dusezeraniye ku ndirimbo yiwe umugani urakoze ego namwe murakoze cyane
kazobona jewe mvuye abana banje murabacira umugani wababwira ati yari umurundi ntariko ntiyasa nk'abandi yakunda cyane umurundi yakunda abana b'uburundi uti ni umuzukuru wagwinya kamwe yakunda umwaga aranyira umwe sokuru yaraye mu rufunzo ari kumwe n'intozo atagira n'inkinzo arankoreye imangu n'indosho arangije candagumurisho abo byaguye nabi baca bangirira nabi igeze atinye iyo miravyo canke ngo atinye iyo mituragaro mu misozi yarahururanya no mu mvura isegenya ukazobona jewe mvuye abana banje murabacira umugani wababwira ati yari umurundi utariko ntiyasa nk'abandi yakunda cyane uburundi yakunda abana b'uburundi uti ni umuzukuru wagwinya kamwe yakunda uwumwaga aranyira umwe ababirigi bamaze kuza abapimye ibirenge babapima amazuru abasiburundi nibafira baca bagira ko babita ndimasi